turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute inshuti bakunzi bacu mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na diana nirinahazwe ndi muri studio ya gatanu ku mugoroba w'uno munsi ku wa mbere umushikiranganji wa mbere w'u rwanda yashikirije inama nshingamateka na nkenguzamateka y'ico gihugu imigambi leta atwara igiye kurangura mu myaka itanu iri imbere turateganya ko tuzihaza mu bihingwa nk'ibigori ibirayi n'ibishyimbo ku buryo tutazakenera kubitumiza mu mahanga iyo ni intego dufite hazongerwa ubuso bw'ubutaka bwuhirwa buzava kuri hegitari ibihumbi mirongo irindwi na kimwe aho na twari tugeze bugere kuri hegitari zisaga nibura ibihumbi ijana na mirongo itatu
edouard ngirente ni umushikiranganji wa mbere w'u rwanda yindi migambi leta y'ico gihugu ugiye gushimikira ko myaka itanu iri imbere murayumva handi hato mu makuru ajanye n'umutekano irya nino ku isi igitero c'ingabo zirwanya ubutegetsi bwa sudani cahitanye abantu mirongo itatu gikomerekeramwo ijana muri siriya naho ibisasu vyinshi vya israel vyahitanye abarenga cumi na batanu dusubiye gato ku mugabane wa afurika kenya yatanguye gukora ibipimo vya adn ku bisigarira vy'abana mirongo ibiri n'umwe bahitanywe n'umucanwa uheruka kwaduka ku ishure ry'uburaro ryitwa hillside endarasha academy ikiziga c'umunyepolitike ali muhamed kibawo aza imbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa tanzania catowe biboneka ko yakubaguwe yongera aturizwa aside mu maso ido nido yano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye ni mukanya isase musangwa ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya amerika mu yandi maradiyo yose reka amakuru yacu tuyahereye muri kenya yatanguye gukora ibipimo vya adn ku bisigarira vy'abana mirongo ibiri n'umwe bahitanywe n'umucanwa uheruka kwaduka ku ishure ry'uburaro ryitwa hillside endarasha academy riri ahitwa nyeri ni ku birometero vyababa ijana na mirongo irindwi vy'uraruko vy'umurwa mukuru nairobi ibipimo vya adn vyatanguye gukorwa uno musi bizotuma imiryango y'abana bahitanywe n'umucanwa wadutse kuri iryo shure ishobora kumenya ibisigarira vy'ababo barahiye cane ku buryo bitoro byoroshe ko ababo babamenya uburaro bwadutsemwo umucanwa bwarimwo abana b'abahungu ijana na mirongo itanu bafise hagati y'imyaka icenda na cumi n'itatu babiri muri mirongo ibiri n'umwe bahitanywe n'uwo mucanwa wadutse baryamye basandabiye mu bitaro abandi cumi n'icenda ibiziga vyabo vyabonetse biri aho barara ariko vyahiye cane gose mu gihe leta ya kenya yashinze uno musi ikigandaro c'imisi itatu guhera uno musi kuwa mbere inzego zibijejwe ziracarondera irengero ry'abandi bana cumi n'indwi mu bari baryamye igihe umuriro waduka hari ku musi wa kane mu masaa sita z'ijoro abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa kenya bashikirije amakenga bavuga ko bati batizeye uburyo n'ubuhinga bwo guhangana n'impanuka hamwe no gukingira umutekano mu mashuri atandukanye yo muri ico gihugu ejo kwa mungu ubundi buraro bw'ishure ry'abahungu riri ahitwa meru hagati mu gihugu bwarahiye buratokombera ariko imana yarakinze kuko abiga kuri iryo shure bose ijana na mirongo itanu bari gufungura kwa gatandatu kandi irindi shure ry'abakobwa riri ahitwa iziolo hagati mu gihugu nyene naryo nyene ryarahiye uburongozi bwaryo bukavuga ko hari benshi bakomeretse ariko igipolisi kikabihakana perezida wa kenya william ruto yategetse ko hatangura amatohoza ku catumye umuriro waduka mw'ishure hillside endarasha Kasha Academy yiga ko abahungu gusa yagabishije ko abo vyoboneka ko bagize urwangara haba mu gukinga uwo muriro canke mu gutuma waduka bazobihanirwa vy'akarorero ishamwe riharanira ukungana kw'abana muri Kenya naryo ryavuze ko rifise ivyemezo vy'uko uburaro bw'ishure ryahiye kuwa kane bwarimwo ibitigiri vy'abana birengeye ababwirizwa kuba baburimwo tukiri ku mugabane wa Afrika kandi mw'ijoro ryakeye murantunga muri sudani ingabo za rapid support forces zirwanya ubutegetsi zakoze igitero mu gisagara ca senar kiri mu majepfo y'igihugu ico gitero cahitanye abantu mirongo itatu abandi ijana bagikomerekeyemwo ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu geoffrey mutagoma izo mpirimbanyi zimaze iminsi zigenzura iby'abahitanwa n'intambara n'ibindi bikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu zemeza ko ingabo za rapid support forces zigometse ku butegetsi bwa general abdel fatah al burhan zarashishije ibibunda bya rutura mu bice byinshi byo muri uwo mujyi harimo n'isoko rikuru izi ngabo zimaze kwigarurira igice kinini cy'uyu mujyi na kimwe cya kabiri cy'igihugu ziragenda zidindizwa n'imvura nyinshi ituma kugaba ibitero birushaho kugorana iyi ntambara yateye inzara ikomeye muri iki gihugu kurusha iri ahandi hose ku isi yahitanye kandi abarirwa mu bihumbi abandi bakura mu byabo yangiza ibikorwa remezo izahaza n'ubukungu bw'igihugu itsinda ry'impuguke z'abashakashatsi b'umuryango w'abibumbye ryoherejwe muri sudani ryatangaje ku wa gatanu ushize ko babonye ibikorwa biteye ubwoba bibangamiye uburenganzira bwa muntu bikorwa n'impande zombi z'abashyamiranye mu ntambara ibera muri iki gihugu bavuze ko ibyo babonye bishobora kwitwa ibyaha by'intambara cyangwa ibyaha byibasiye inyokomuntu bahise basaba ko nta kuzuyaza umuryango w'abibumbye ukwiriye kohereza umutwe w'ingabo zitagira aho zibogamiye ugahabwa inshingano zo kurinda abasivili bahari gusa ibyo ubutegetsi bwa sudani bwarabyanze minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya sudani iyobowe na leta ya general abdel fatah al burhan yasohoye itangazo ku wa gatandatu rivuga ko guverinoma ya sudani yanze ku buryo budasubirwaho ibyasabwe n'intumwa z'umuryango w'abibumbye iryo tangazo ryise komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye urwego rwa politiki kandi rutemewe n'amategeko rivuga ko ibyasabwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye biciye ukubiri n'inshingano zawo
ijwi ry'amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya mu ijoro ryakeye uno munsi ku wa mbere israel yarashe ibisasu vyinshi muri siriya leta ya siriya ikavuga ko ivyo bisasu vya israel vyahitanye abantu cumi n'umunani ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu thomas kamirindi uretse abapfuye abandi bantu mirongo itatu na barindwi barakomeretse nk'uko minisitiri w'ubuzima wa siriya hassan al shabash yabibwiye abanyamakuru kuri uyu wa mbere i damas arega israeli kwibasira abasivili umuryango w'abanyasiriya baharanira uburenganzira bwa muntu witwa observatoire syrien des droits de l'homme ukorera mu buhungiro mu bwongereza wo uvuga ko abantu bishwe ari makumyabiri na batandatu barimo abasivili batanu abandi ngo ni abasirikare ba siriya n'ab'imitwe yashinzwe na irani harimo na hezbollah uyu muryango wemeza ko hamwe israeli yarashe ari ikigo cya gisirikare gikora ubushakashatsi ku ntwaro nshyashya nka misile na dorona isirayeli nk'uko akenshi isanzwe yirinze kugira icyo ibivugaho na gito leta ya irani yamaganya yivuye inyuma icyo yise ibitero by'ubugome ku butaka bwa siriya guverinoma ya siriya nayo yamaganye ibitero bya isirayeli ivuga ko bigamije kuyikurura mu ntambara y'akarere kose kugeza ubu siriya yirinze kwivanga mu ntambara ya isirayeli na hamas thomas kamirindi urakoze dusubire kandi ku mugabane wa afurika muri tanzania ikiziga c'umunyepolitiki ali muhamed kibao ari mugambwe cadema uza imbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu catowe muri imwe mu makartier i dar es salaam ku murwa mukuru w'ubutunzi bwa tanzania ali muhamed kibao yari mu nzego nyobozi z'umugambwe cadema yari yaburiwe irengero kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze inyuma yaho abantu umugambwe we wemeza ko ari abasirikare b'igihugu bamuvaniye mu modoka yunguruza abantu ico gihe yari kwaja mu gisagara yavukiyemwo citwa Tanga umugambwe Chadema ukavuga ko ikiziga ca nyakwigendera ari Muhammad Kibao kiriko ibimenyetso vyerekana ko yakubiswe cane yongera turirwa mu maso hakoreshejwe ubumara bwa acide abarongoye umugambwe Chadema bavuze ko amakuru y'uko yitavye Imana nyuma yo guhohoterwa bwayakuye ku baganga bakoze ibipimo bahagarikiwe n'abamuburanira president wa Tanzania Samia Suluhu Hassan abicije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko yakiranye umubabaro mwinshi urupfu rwa Mzee Ali Mohamed Kibao yahojeje umuryango wiwe abagenzi biwe n'umugambwe yari amazemo imyaka myinshi madamu suruhu hassan yijeje kuzohana abakoze ubwo bubisha agira ati natanze itegeko ryo gukora amatohoza yihuse aheze aheze bazoca bampa raporo irimo ukuri kose kujanye n'iryo bara ritagira izina igihugu cacu kirangwa na demokarasi umunyagihugu wese arafise uburenganzira bwo kubaho atekaniwe leta ntwara ntizokwigera yihanganira na rimwe ubunyamaswa nk'ubwo niko madamu saruhu hassan yavyanditse kuri twitter ari muhamed kibao agandaguwe bunyamaswa inyuma y'indwi zike indongozi z'umugambwe cadema zirimo umukuru w'uwo mugambwe n'icegera ciwe batawe muri yompi barekuwe inyuma yaho basambishirijwe ku ihuriro ry'urwaruka rw'uwo mugambwe byaburijwemwo n'umutegetsi bwavuga ko yari imyiyerekano rwihishwa umugambwe cadema mu itangazo wasohoye wavuze ko hari abandi banywanyi bawo benshi baburiwe irengero nta mazina yabo washize ahabona eka ntiwigeze unavuga ingene bangana ijwi rya amerika amakuru yose muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderesi ya youtube yacu instagram facebook na snvoa radiyo yacu mu kanya ni igice cya kabiri cy'ano makuru aza gushimikira cyane kuyavugwa mu rwanda no muri repubulika ya demokarasi ya kongo duhera mu rwanda aho umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu edward ngirente mu kanya yahaye inama nshingamateka na nkenguza amateka imigambi ya leta y'imyaka itanu umenyesha amakuru wacu asumta kaboyi yarahabereye ico gikorwa edward ngirente yatangaje ko guverinoma yihaye intego yo kuzamura ubukungu bukagera ku icyenda ku ijana buvuye kuri karindwi ku ijana bwariho isobanura ko izaba ifashwamo no kongera gatandatu ku ijana ku byo u rwanda ruhinga ndetse no kongera ibiva mu nganda bikava ku icumi ku ijana minisitiri w'intebe yavuze ko guverinoma yifuza ko ishoramari ry'abikorera ryakwikuba kabiri kandi abanyarwanda bakongera imbaraga mu kuzigama yasobanuye ko bizagerwaho ari uko umusaruro ukomoka ku buhinzi uzarushaho kwiyongera turateganya ko tuzihaza mu bihingwa nk'ibigori ibirayi n'ibishyimbo ku buryo tutazakenera kubitumiza mu mahanga hazongerwa ubuso bw'ubutaka bwuhirwa uzava kuri hegitari ibihumbi mirongo irindwi na kimwe aho na twari tugeze ugere kuri hegitari zisaga nibura ibihumbi ijana na mirongo itatu tuzakomeza gufasha aborozi korora mu biraro mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu intego nkuru dufite nk'igihugu ni ukuzamura umusaruro ukomoka ku bukerarugendo ukava kuri miliyoni magana atandatu na makumyabiri ukagera kuri miliyari imwe n'igice kimwe z'amadolari y'amerika minisitiri w'intebe asobanura ko igihugu kizakomeza guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku nama leta kandi isobanura ko yihaye gahunda yo kugeza amashanyarazi mu tugari twose tw'igihugu ndetse n'amazi meza muri buri mudugudu leta ivuga ko izongera uburyo bwo koroshya no guteza imbere ubwikorezi bwo mu kirere hongerwa ibyerekezo rwanda yijyamo bigendanye no kurangiza imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege cya bugesera mukuru wa guverinoma yavuze ko mu rwanda hateganijwe gushyirwaho ishuri ryigisha ibyo gutwara indege mu mujyi wa kigali hazashyirwaho imihanda yihariye ya bisi zitwara abagenzi ikibazo cy'ibura ry'akazi cyane cyane gikunda kumvikana mu rubyiruko kiri mu byagarutsweho bafite ibibazo by'ubukene bitewe n'uko nta kintu babasha gukora ngo kibagirire akamaro aracuruza mu cyaro bakamusaba imisoro myinshi akabireka uba ufite igishoro gikeya yashora bigahomba kubera iki ya misoro nta sambu dufite guhinga minisitiri w'intebe yatangaje ko urubyiruko rwatekerejweho muri iyi gahunda y'imyaka itanu mu rwego rwo kurushaho kongerera ubumenyi urubyiruko no kuruha amahirwe yo kubona imirimo mu gihe kizaza abantu bangana na miliyoni imwe bazahabwa ubumenyi bujyanye n'ikoranabuhanga ibyo twita coding abandi ibihumbi magana atanu bazahabwa amahugurwa y'ikoranabuhanga mu rwego ruhanitse mu bijyanye no guhanga imirimo mishyashya ku bijyanye no guhanga imirimo mishya byara inyungu icyo twifuza nk'igihugu muri izo gahunda zose tumaze kuvuga ni uko hazahangwa imirimo mishya nibura ingana na miliyoni imwe n'ibihumbi magana mirongo itanu ni ukuvuga ko hazajya tuzajya duhanga nibura imirimo ibihumbi magana abiri mirongo itanu mu cyiciro cya kabiri cya gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere biteganijwe ko agaciro k'ishoramari ry'abikorera muri rusange kazava kuri miliyari ebyiri n'ibice bibiri z'amadolari y'amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu kakagera kuri miliyari enye n'ibice bitandatu muri bibiri na makumyabiri n'icyenda intego kandi ni uko umusaruro ukomoka ku byo u rwanda rwohereza mu mahanga uziyongera ukava kuri miliyari eshatu n'ibice bitanu z'amadolari y'amerika ukagera kuri miliyari zirindwi n'ibice bitatu asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubushikiranganji bw'ubutungane butangaza ko abagore mirongo ine n'umunani mu bari bapfungiwe mu gasho gakuru ka makara kari i kinshasa bafashwe ku nguvu igihe iryo bohero ryadukamwo umuriro ni mu minsi yaheze ibindi na jimi shukurani bakomera minisitiri w'ubutabera muri kongo bwana constant mutamba yabivuze kuri uyu wa mbere ubwo yatangizaga ku mugaragaro urubanza rw'abakekwaho kuba barashatse gutorokesha imfungwa muri iyo gereza kugeza ubu ifatwa nk'aho ariyo nini kurusha izindi zose mu gihugu ni urubanza rwatangiriye kuri gereza nkuru ya gisirikare y'indolo mu murwa mukuru kinshasa aho hari abaregwa batandukanye barimo abasanzwe bakora mu nzego za leta aba barimo abakora mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza agence nationale de renseignement mu rurimi rw'igifaransa abagize agatsiko k'iperereza iperereza mu ngabo z'igihugu FARDC kazwi nka DEMIAP abayobozi batandukanye ba gereza nkuru ya Makala harimo n'uwahoze ari umuyobozi mukuru w'iyi gereza bwana Joseph Yusufu Maliki uyu we yahise akurwa ku mirimo ye nyuma y'ubwicanyi bwakorewe kuri iyo gereza asanzwe ayobora aho minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yamushinjaga kuba yaragize uruhare rukomeye mu byabaye ubushinjacyaha bwatangiye busomera abaregwa ibyo bashinjwa birimo guteza umutekano muke mu baturage b'umujyi wa Kinshasa gushaka gutorokesha bakatiwe n'urukiko batarangije igihano bahawe kwica no gufata ku ngufu imfungwa zisanzwe ziba muri iyi gereza ubutabera bwa gisirikare buvuga ko abaregwa bose bashinjwa ibyo byaha ku ruhande rumwe cyangwa ubufatanyacyaha ku rundi ruhande kubera ibyo bashinjwa byakorewe mu gace bayobora muri uru rubanza hagaragayemo kandi abagore bane bose batangaga ubuhamya bw'uburyo ibintu byakozwe ku itariki ibiri z'ukwezi kwa cyenda aho imfungwa zisaga ijana na mirongo icyenda n'umunani zishwe ubwo polisi yazaga kureba ibibaye kuri iyi gereza aba bagore bavuga ko bo na bagenzi babo bafashwe ku ngufu n'abantu bari bitwaje imbunda n'intwaro gakondo zitandukanye umwe muri abo wafashwe ku ngufu utagaragaje isura ye kubera impamvu z'umutekano we yemeje ko abo yabonye bari bambaye imyenda ijya gusa n'iya polisi y'igihugu ariko ko atabashije kubareba mu maso kubera ko bari bipfutse ibitambaro mu maso uyu mugore wavugaga akoresheje ilingara yagize ati twumvise urusaku rwinshi cyane nuko duhita twihisha munsi y'uburiri kubera ko hanze byari bikomeye abinjiye bari bafite imbunda imihoro n'izindi ntwaro zitandukanye nuko binjira barasa urufaya rw'amasasu mu kanya gato tubona gereza ifashwe n'inkongi y'umuriro muri ako kanya batwibye ibintu byose twari dufite birimo amatelefoni amafaranga n'ibindi njyewe bangezeho bahita bamfata ku ngufu kugeza ubwo umwuka washatse guhera bahita batubwira ko abagore bari muri gereza bose babafata ku ngufu ashingiye ku buhamya bwatanzwe n'abo bagore umushinjacyaha yemeje ko ibyakozwe bishaka kugirana isano ya hafi n'ibyabaye ubwo haburizwagamo kudeta mu murwa mukuru Kinshasa urubanza rusojwe minisitiri w'ubutabera Maître Constant Mutamba yumvikanishije ko ibyabaye kuri iyi gereza y'amakala bitari inkongi y'umuriro nk'uko zimwe mu nzego za leta zibivuga ahubwo akoresha amagambo akakaye mu rurimi rw'igifaransa agira ati croyez-moi je règle cet appel dans deux semaines mwizere yuko mbahaye ibyumweru bibiri gusa iki kibazo nkaba nakirangije ntabwo dushobora kwihanganira uburyarya bumeze nk'ubu bwo kubeshya abantu ko gereza yakozweho n'inkongi y'umuriro kandi atari byo ibi ntabwo nabyihanganira habe na gato ibi ni ugukandagira ku burenganzira bw'abakongomani bose udasize na minisiteri y'ubutabera ntabwo nshobora kubyihanganira rero bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo bavuga ko ibyabaye kuri gereza ya Makala ari ubutegetsi buriho bwabigizemo uruhare cyane Maître Wilson Twitegure umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kivu ya ruguru avuga ko ibi byagakwiye kuryozwa ubutegetsi buriho ahantu harinzwe kuriya mu mujyi mukuru w'igihugu abafungwa bava mu purizo gute kandi unarebye n'ibyo turi kubona ku makuru batangiye gucakura umuriro barawuca kugira bafasilite ira evaziyo niyo mpamvu twe tubona yuko si bwa Kinshasa bwabikoze kugira ngo bucikishe abantu bamwe na bamwe mu mu purizo ya Kinshasa ya Makala kabona yuko na kiriya gikorwa bakoze abasirikare kwica abantu niba ari abasirikare batagira porofesiyonalizme abantu badafite formasiyo ihagije bakubita amasasi bapfa gukubita uko babonye kuva aho gereza nkuru ya Kinshasa ifashwe n'inkongi y'umuriro imibare itangwa na leta yemeza ko abagororwa ijana mirongo icyenda n'umunani aribo baguye muri icyo gitero kugeza ubu butegetsi buvuga ko cyakozwe n'abantu batazwi ibyo byateye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu gutanga itegeko ryo gufunga no guhagarika ku mirimo umuyobozi wa gereza ya Makala n'abandi bari bafatanyije nawe ku buyobozi bw'iyi gereza nkuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jimmy Shukurani komera ijwi rya amerika igoma jimmy urakoze turaguma muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubu tuja mu burasirazuba bwaho komisiyo y'igihugu ijejwe impunzi yasabye umurwi w'abanyagihugu bitwaje ibirwanisho uzwi ku izina rya wazalendo kwirinda guhohotera ndetse no guhagarika gutangisha amakori impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya rusenda ibindi kuri ino nkuru n'umenyesha amakuru wacu vedaste ngabo ari uvira muri ibi bihe impunzi z'abarundi zikorera imirimo mu misozi ya rusenda ndetse no mu kigobe cyo muri reko zihamya yuko zitara zihohoterwa na wazalendo zimwe muri zo zemeza yuko zisoreshwa amafaranga izindi nazo zigatanga ibyo zivanye gusarura mu mirima mu gihe izindi nazo zivomeshwa amazi ku ngufu mu rwego rwo kurangiza ibi bibazo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yakoresheje inama mu nkambi ya rusenda yahuriyemo impunzi inzego zishinzwe umutekano wa zalendo ndetse n'abaturage b'abakongomani ibasobanurira ibijyanye n'uburenganzira bw'impunzi muri congo ndetse n'uko impunzi zikwiriye kwitwara komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ishimangira ko impunzi zifite uburenganzira bungana n'ubw'abakongomani usibye yuko zidafite uburenganzira bwo gukora politike ndetse no kujya mu nzego zishinzwe umutekano hamwe no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho urwego rushinzwe impunzi rwabwiye bazalendo ko badakwiriye gusoresha ndetse no kwaka ku ngufu impunzi ibyo zivanye mu mirima ko ahubwo bashobora kuzisaba zikabaka ubushake bwazo nta gahato zimwe mu mpunzi ziri muri iyi nkambi irimo abarundi barenga ibihumbi mirongo itatu zisangiye inama ari ingirakamaro kuko yakemuye bimwe mu bibazo zicara zihura nabyo umunsi ku munsi niyo kwizerwa hadijya ni umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine y'amavuko akora imirimo y'ubuhinzi burya twari tumaze guhohoterwa cyane nuko kuvuga wagenda kurima ntibibazo ugiye kurima o mukumvikana n'umuntu wakoteye imurima hariya hamuhegeje kurima ukacuza kubona ubundi nguhewe nguyi ni shamba ya muyomba ukuri hajya tuba tumaze guhohoterwa twebwe hajya mu gatunguru ya kabiri barigeze kugira igihe bakaza ku nzu leta senkimire senkimire tukuhije toni ntuza kumenya kuza ku murima ukuri ibi biyago by'uno munsi biratunganije ibintu byinshi ndangere muri iyi nama kandi yafatiwemo icyemezo cyo kubuza abazalendo ndetse n'igisirikare cya fardes kuzererana imbunda mu nkambi usibye igipolisi gishinzwe gucungira impunzi umutekano ubusanzwe abasirikare bajya mu misozi yunamye inkambi ya rusenda banyura mu muhanda uri mu nkambi muri village ya mbere bahetse imbunda abandi nabo hari igihe banywera inzoga mu tubari turi muri iyi nkambi bamwe mu rwaruka basanzwe basahiriza umutekano mu gihugu cya kongo bita bazarendo bazunguruka mu ikambi mu gihe cy'amasaha maremare ibyo bikaba byamabyetera uruhagarara mu mpunzi ariko hagati aho rero bakaba baraye bemeranije na leta ya kongo ko bagiye guhagarika kandi ibyo bikorwa byo guhohotera impunzi bigiye guhagarikwa ndetse n'abarundi bakaba baraye banezerewe natwe twaranezerewe muri rusange twese hamwe kubwo inzira bahora bacamwo abasirikare bafise ibigwanisho abazarendo bakaba bemeranije rero ko bagiye guhindura nzira kugira ngo impunzi ntizame zibona ibikoresho bicira umuriro kandi ari byo zahunze ari nabyo zitinya ese niki bazalendo bishuye kuri iki kibazo cy'ibyo bashinjwa byo guhohotera impunzi ngendakumana jean claude ni umuyobozi asite ya gatunguru ya gatatu yari muri iyi nama abazarendo bishyuye bavuga ko mu ncamaka yagiye kwisubira ko kuko ibyo bakora bitari bijyanye n'amategeko cnr turayisabye ko mu ncamake ibyo yabwiye abo bazarendo n'abandi bagerageje kumviriza iyo nama bababwiye neza ko bategezwa byose kuza baragera sene batagize nte bataciye mu nzira z'iwabo ngo bitunganirize mu rwego rwo gukemura kandi iki kibazo cyo guhohoterwa kw'impunzi hashinzwe kandi komite igizwe n'abantu umunani irimo abakongomani bane n'impunzi zine ibiganiro uko nabibonye byari bimeze neza kuko n'ubwa mbere mbona abarefije bicarana n'abazarendo ngo baganire batore inyishu y'ibibazo bafise rero icyizere njyanye nuko mbona ibyo bababwiye bareke bagiye babyemeye mbonye umenga bizogira akamaro ku barefite mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ndetse n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri abantu bitwaje ibigwanisho bakekwa kuba abamayimayi bagiye binjira muri iyi nkambi bakica impunzi bagasahura inka ihene ndetse n'amafaranga y'impunzi ubusanzwe impunzi z'abarundi ziba muri repubulika demokarasi ya kongo mu nkambi ya rusenda na murongwe zitunzwe n'imirimo y'ubuhinzi uburobyi gutwara za moto ndetse n'ubworozi bedase ngabo ijwi rya amerika ovira
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ejo aho bukera aha muri leta zunze ubumwe za amerika saa tatu z'ijoro kamala harris azoserukira abademokrate mu matora yo mu kwezi kwa cumi na rimwe na donald trump azobahagarariye abarepublikani muri ayo matora bazohurira mu kiganiro mpaka aho bazoja impari ku migambi bafitiye igihugu ico kiganiro kizobera kuri televiziyo nyaamerika abc ibiharuro bijanye n'ukuntu bakundwa n'abanyamerika bimaze kuja habona vyerekana ko vice perezida wa amerika madame kamala harris na donald trump yahoze ari perezida wa amerika basa n'abanganya amajwi mbega ariko none umwe wese muri bo yokwigenza gute mu kiganiro cejo kugira ngo aronke amajwi menshi y'abanyamerika bamushigikiye umuhinga akurikiranira hafi politiki ya amerika leonce akizimana yabiyaze na mugenzi wacu frederic nkundikije atangura avuga ku kamaro k'ibiganiro mpaka nk'ikizoba ejo ku wa kabiri impari ziza kuba uno munsi ku mugoroba ni impari zikomeye rwose imbere yuko ntangura kuvuga icyo nibaza urabye neza amatora yagiye araba menshi mu myaka yahera usanga abantu benshi baharira nta majwi menshi uheza ngo wunguke ayo mahari aheze umugabo arashobora kuyahomba aho rero niho bigoreye kuko nk'umuntu nka kamara harisi wewe kubera ati abantu benshi hari abataramumenya rwose urabye mirongo ibiri n'umunani ku ijana ntibamuzi neza hari n'ikintu ashobora guhomba rwose nicyo gituma bisaba ko ateza kwiyerekana akavuga uwo ari akavuga ibintu azokora na cyane cyane akerekana ko ashobora kuba perezida urabona umuntu azaba abaye umugore wa mbere abaye perezida na cyane umugore atari n'umuzungu birasaba rero ko azategerezwa kwerekana imigambi itomoye iyo migambi nyene tukivuga kuri iyo migambi ibiharuro bikorashikirizwa vyatohojwe vy'amajwi yabo ukuntu bakundwa n'abanyagihugu bavyerekana ko basa n'abanganya mu congereza bavuga ngo neck and neck ku bwanyu umwe muri bo haba donald trump canke kamara harris ikintu umwe umwe yokora kugira ngo aje imbere y'uwundi biboneka n'ikihe reka dutangure kuri kamara harris yokora iki uyu munsi muri izo mpari icyo yokora ni ugushimikira ku migambi akerekana imigambi itomo icyo azokora haba mu butunzi haba mu magara y'abanyagihugu haba ku ngorane ziri kuziraba hariya ku mbibe z'igihugu abanyagihugu abantu bagomba kwinjira bidashiye mu mategeko ateza kwerekana ko ku bintu bitomoye ibyiyumvo bitomoye azokora kuko na cyane cyane ko trump ashobora kumwerekana yuko ariyo ngorane afise abanyagihugu batamwizigiye ko azokora ibintu bitomoye uno munsi ni rero ni umunsi kamahari saronse yo gutomora neza ibyo azokora gutyo abanyagihugu baza kuvaho n'abandi nabo batamuzi neza bakavaho bazi icyaha ahagaze icyo nicyo ateza gushimikirako donald trump wewe yokora iki kugira ngo aje imbere bimwe biboneka hari n'ibintu yokora nawe nyine abanyagihugu baramuzi bose ntabwo ntateza kwimenyekanisha umugabo nawe ateza kwerekana yuko trump ateza kwerekana yuko nawe ari umuntu w'umushinga ntahe ko ari wa muntu afite amajambo yubaha abantu na cyane cyane ko azaba ari n'umupfasoni ateza kwerekana yuko uwo mupfasoni amwubaha kuko baba bibaza yuko atamwubaha hama icya kabiri ateza kwerekana yuko wewe ashigikiye ibyiyumviro bya ekonomi bitomeye afite ari byiza iby'amagara y'abantu afite ibyiyumviro byo guteza imbere igihugu kuko mu bisanzwe basanzwe bamwemera kuri ibyo byiyumviro yogumaho akagumira aho nyine rero ntasamazwe n'ubaze ko baraharira nibaza ko azoba ashyize ku bintu bikomeye rwose kuri we nyine azaba yifashije rwose ubwiye icyo tubwiye ku mategeko agenga izo mpari amwe mu mategeko bavuze ni uko igihe umwe muri bo ariko aravuga mikoro y'uwundi izoba yugaye ivyo bifise akamaro kahe kuri umwumwe ico ni ikintu gikomeye rwose baravuga yuko uravye amategeko abc yavuze izoshiraho ni uko bazoreka umwe akavuga agaheza mu gihe umwe ariko aravuga uwundi we bazoca bugara mikoro yiwe kugira ntavuge ntivyukane naho yovuga ibintu ntibavyumve ivyo ni ibintu vyiza ugiye kuraba ko tugomba gutahura neza aho umuntu ahagaze ibyiyumviro by'umuntu ni byiza ko bituma atabubwira ngo avuga undi ariko aravuga guhana amajambo bwabashinga ntaye nibyo byiza
yari rero uh, leonce hakizimana ni umuhinga akurikiranirana hafi ivya politiki ya amerika arakoze na frederic nkundikije bayaga gusa umusore gato mu ntango yavuze ko ikiganiro kiza ku uno munsi ariko kizoba ejo azoba ari saa tatu z'ijoro ku masaha yo ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika washington dc ijwi rya amerika tuzokibashikiriza ikibiriraho biciye kuri we zitatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com muzoshobora kugikurikirana kandi kuri facebook yacu ariyo voa radio yacu wacu nongaha rero haciye ahagarukira amakuru no mugoroba mwakoze kudutega abiri muhinga bw'ivyuma bakoze abo twakoranye Nadia Tahana Eugenia bari kumwe kuri micro yari Diane Ninahazwe yakoze Frederic Nkundikije raduhagarikiye ahanje turongera mu makuru yo mu gatondo aza ko ari gice isaha imwe n'iminota 30 ku masaha yo mu karere k'ibiyaga binini mu kurindira murabandanye mudukurikira ibiganiro vyacu bitandukanye byaba vya video canke ibica mu mafoto eka no mu nyandiko kuri YouTube ni wa radio yacu urubuga rwa internet nawe wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu umugoroba mwiza abandi umunsi mwiza bivanye n'aho muherereye